mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije nshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe nanjye fide niyo ngabo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amakudeta yasubiye kuba ndanse ku mugabane wa afurika inyuma y'uko hari habaye agahengwe mu kiringo cy'imyaka itari mike bivuye ku ngendo ya demokarasi yari yibonekeje mu bihugu bitari bike byo muri afurika kuri uyu wa gatatu urangiye abasirikare barakoze kudeta muri gabon aho bakuye ku butegetsi perezida ali bongo odimba bamupfungira imuhiriwe hari inyuma y'uko urwego rujejwe amatora mu gihugu rutangaje ko yatsindiye ikiringo kigira gatatu inyuma y'amatora yabaye ku itariki mirongo irindwi na zitandatu y'uku kwezi k'umunani kudeta yo muri gabon ikurikiye iyaheruka kuba muri niger ku itariki mirongo irindwi na zitandatu y'ukwezi kw'indwi kurangiye aho abasirikare bakuye ku butegetsi perezida yari yavuye mu matora mohamed bazoum mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye yonyine ni ukuvuga kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hamaze kuba kudeta indwi ku mugabane wa afurika uretse kudeta eh, zibaye ubwa nyuma muri gabon na niger imbere yaho habaye kudeta zibiri mu kiringo c'amezi umunani muri burkina faso ibindi bihugu vyabayemwo kudeta ni sudani guine na mali muri ayo makudeta yose abasirikare bafashe ubutegetsi bavuga ko babitumwe n'uko amaleta y'igisivile yari ahari yananiwe gutorera inyishu ibibazo vyari bihanze abanyagihugu yamara kuva bashitse ku butegetsi ibibazo bari bavuze ko bari bagiye gutorera inyishu biracahari hari n'abitegereza ibintu bavuga ko ahubwo vyiyongeye ni izihe ngaruka amakudeta yasubiye kuba ndanse muri afurika bishobora kugira kuri demokarasi ku mugabane wa afurika nibyo tuvuga mu kiganiro muri isanga twatumiye pierre claver nsengiyumva umuhinga muri politiki akaba yaranonose n'ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara na ildefonse rumumba umuvugabutumwa akongera akaba akurikiranira hafi politiki bonse- bompi bari i bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
amahoro amahoro amahoro fide
nagomba ntangurire kuri wewe rumumba ikibazo abantu bariko baribaza gikomeye bariko baribaza ni ibihe biriko biraba muri afurika
ibiriko biraba muri afurika nk'uko wabivuze eh, mu ntangamarara wari kuraduha eh, turiko turabona eh, amakudeta eh, nk'uko wabivuze eh, mu myaka iheze n'ibintu byari dusa n'ibasezereye kubera ko kumbure eh, abanyafurika bariko baregiserimanta eh, ibintu bijyanye na demokarasi rero nimba aya makudeta asubiye kuzaraba mu bihugu bitandukanye jewe novuga ko ari kudeta contre la demokarasi Eh, dozigwanya mu buryo demokarasi mu bw'ubuga- kirundi
novuga ko ari kudeta eh, zo ku- zo kwanka eh, inzira za demokarasi ibyo umuntu ashobora kubivuga kubisigura petetre nko mu majambo make ni uko abanyafurika benshi ibihugu byinshi bya afurika muri ibyo bumva bariko baragira amakudeta barondeye inyishu y'ibibazo byabo mu nzira eh, mu nzira ya demokarasi barabibura ko kumbure n'ibyo bavuga ngo ni demokarasi jewe nshobora kuvuga ko demokarasi ishobora kuba iriko irapfa iriko i- i- i- novuga gute na demo- demokarasi bisigura em, ubutegetsi buva mu banyagihugu ese ko umuntu yogenda kuraba yosanga kabisa eh, ubwo butegetsi buva mu banyagihugu canye na maranjuma canye ni- n'integuro za politike zishira haba kumbure n'abanyagihugu batana bata- batanabajijwe cyane kuko ugiye kuraba ntuzenya ukuntu demokarasi yabaye eh, yateguwe yashyizeho yate- yateguwe n'ama- n'i- n'iyi migambwe eh, le- le système de parti ni iki migambwe ujya mugambwe umwe niwe wateguye eh, demokarasi Yego.
rero barabizi ukuntu bayiteguye kumbure bitanyuze cyane n'ibyo abanyagihugu bifuza turaza kubigarukako reka rero mbe nda- reka mbe ndagarukirije ngaho kumbure turaza kuvuga ibindi mu nyuma
ego murakoze Eh, nawe pierre clavense ngiyumva abantu bari bibajije ko amakudeta muri afurika agiye kuba ikintu co muri kahise iki- ikintu gisezerewe ku mugabane wa afurika Eh, niko mubibona murabiye kuri aya makudeta yasubiye ku- kuba urutavanako
ego eh, murakoze iki ni ikibazo gikomeye mugerageze muduze ijwi gato eh, nsengiyumva
iki ni ikibazo gikomeye kiriko kiraboneka ubu muri iyi muri iyi myaka Eh, mbere jewe sinovuga ko ari ubunyene gusa mugabo turazi ko haraciye igihe hariho n'igihe mwageze no kubimbaza ku ijwi rya amerika nyene haciye amezi makeyi aho tuguma tubona uh, uru- amakudeta nyene canke abantu bashavuye eh, bagatuma n'inzego zihinduka biciye mu nguvu biciye mu no- novuga gute mu mu kutemera na gatoya ibintu bijyanye n'amakonstitusiyo cyangwa ibindi ibyo rero ni ibintu bifatiye ku mvo eh, nyamukuru noshyira mu migo- mu mico ibiri kimwe ni uko hariho ishavu abantu baterwa n'ingene eh, baba bariko baratwagwa hama bakaba bavuga bati ibi bintu ntitubyemeye icya kabiri harimo ubukene ubukene buri mu bihugu ugasanga kumbure imigambi y'iterambere imwe imwe eh, abarongoye baba baremeye birabananiye ko bayishikako kubera ko eh, ata buryo eh, bu- bu- bufatika baba bafise hama ivyo rero bi- bituma eh, iyo abantu ba- bashavuye iyo abantu barindiriye bizeye ikintu ntibakibone bakakirindira umwanya munini kize biratuma rimwe rimwe habaho eh, ugukoresha uburyo bwa nyuma bafise uburyo bwa nyuma bafise rero ubu kenshi ubu muri politiki ni kwikora ku nzego zi- zi- z'igisirikare hanyuma zigaca zihindura ibintu igisigaye rero gica gi- gitangura kuba gutera ingorane ubu ni ingene ababa bafashe ubwo butegetsi
Ah, turamutaye ku murongo wa telefone umutumire eh, nsengiyumva Ah, pierre claver barasubira bamurondere Ah, ku murongo wa telefone dufise aron nsengiyumva uratwumva
Eh, ndabumva cyane uhamagaye urihe
mpamagaye ndi karusi hagati mu gihugu mu burundi
yego mufise ikibazo mubaza abatumire cyangwa icyumviro mushikiriza
ni icyiyumviro mugishikirize
Mm, muri rusange uko dusanzwe tubona politike yo muri afurika kuno igenda nibyo abaperezida bamwe bamwe baraja ku gihugu bakamara ikiringo ca mbere umwanya wa mbere muto aba ariko barakorera bene igihugu baba bakeneye kubanezereza ariko rero biza kugorana iyo bamaze kumara umwanya manda ya mbere igahera iya kabiri ikajako mu ya gatatu baba batanguye nabo rero gukora ibintu baba bamaze kubona yuko bamaze kwamikara ataco bakigirane ataco umunyagihugu akibagirane akiba akibashoboye ntakishoboye kubakura ivyo dukunze Mm. Hello?
ndabumva
Eh, muherayo ziciyumviro
muri ico gihe rero hacaba ikibazo cy'uko abandi banyepolitike babona u- ibigenda nabi mugabo bikanka yuko bashobora kubatsinda mu majwi kuko perezida abagaba igisoda abagaba politike yose ukajya usanga ariho biranze muri icyo gihe rero nibyo igisoda nicyo kiba gifite ingufu ingufu zo kuba tuvuga ati turashobora gukombora perezida bwadashyira ibintu mu buso mugabo nawe rero ikibazo ahantu kiba nubwo bagiye nabo nyine baza bakora bya bindi perezida nyine yagira hano yahora akora ni ukuvuga bamukura ubwira bavuga ati turwanya akarenganyo ubutunzi bw'igihugu burazambye ibiki n'ibiki bakamwagiriza ibintu byinshi nyine byo guhemukira bene igihugu n'igihugu ariko rero ingorane muri afurika wa wundi amukuye nawe nyine azagira bya bindi nyine njye wanashima ibyo biri mu bintu bituma afurika idatera imbere kuko iyo uwugize uwugize kuwudeta akuye wa wundi babwize ko ariko arakora bibi nawe yazakosora bya bindi bavuga ko ari bibi murakoze tugatera imbere murakoze turabashimiye arona ku cyumviro cyanyu icyumviro cya arona eh, lumumba mwokivuga kwiga
icyumviro cya aroni
yego
Eh, ni- ni- ibyo avuze ni ukuri bamwe bara- bara- batembagaza ba- babagiriza ibi hanyuma bahasubira bagakora nka bya bindi cyangwa n'ibirenze Em, ugiye kuraba nko mu bihugu bya afurika em, mu- turabye n'ino mu burundi Eh, buyoye yakubise kudeta bagaza ariko sinzi ko yakoze neza gusumba ibyo bagaza yakoze Baf- mu- mu majambo make rero nayo ni ibyo yavuze Em, jewe icyiyumviro yavuze ndagishyigikiye cyane
kubera iki ayo makudeta ariko yibonekeza cyane cyane mu bihugu byahoze bikolonijwe n'ubufaransa ibyo bihugu haba muri afurika yo mu burengero n'iki gihugu ca ca gabon kiri muri afurika yo hagati eh, pierre clave
Eh, ibi ibi rero nibyo nagira nze ko igihe umurongo wagira ucike nagira mvuge ko hariho imvo zimwe zimwe ziva mu bihugu ibi nyene vya afurika mugabo hariho n'imvo nyinshi ziva hanze mu ba- mu bihugu bisanzwe bicuritse n'ivyo bihugu biri muri afurika cyane cyane no muri afurika y'uburengero nivyo ko henshi eh, aho tuvuye ko turakudeta ibihugu vyahoze nka byose bitwawe n'ubufaransa imbere yo gusubizwa intaye yo kwikukira ibihugu reko rero ni uvuga ko bifise ubutunzi kama ubutare izahabu eranyo n'ibindi bintu hariho n'ibitoro bitari bike bivuga ko ibyo bihugu rero bitegerezwa byategerezwa kuba bitunze kubyarusha iminsi cyane mugabo twumva abanyagihugu baho benshi bavuga yuko eh, bafatiwe amaboko imugongo n'u- n'ubufaransa bw'igihugu cyabakolonije ubwa mbere cyahora kibatwara ko ari cyo gitwara inyungu nyinshi zigarutse ku banyagihugu ngo biteze imbere ariko rero nibaza ko eh, ntitubifate ubu nyene kuko na kera niko vyari ako gace ko mu co- ko muri ivyo bihugu vya byo afurika y'uburengero murazi ko mu- kuva mu myaka ya za mirongo itandatu hagumye hariho amakudeta aho za niger bose basemikunje turazi ingene vyagenze hariho n'abandi n'abandi n'abandi intwaro ziguma zihinduka biciye mu nguvu guhirika ubutegetsi hakaguma havugwa kenshi ko ubufaransa bufiswemwo bufisemo uruhara ubwo rero nibaza ko igihugu nk'ubufaransa kiba gisanzwe gifite bi- ubucuti eh, bwinshi kandi bwiza bufitanye n'ibyo bihugu bwashoboye no gutsimbatara burakora n'ibintu bikomeye mu byerekeye by'ubutunzi muri ibi bihugu. burazana amakompanyi akomeye akomeye cyane gukorayo nk'ibicukura ibitoro ibikora ibikurayo ibi- D'accord.
ba- bakora nk'i- nk'ibijyanye n'ubutare ibyo byose rero nibaza Yara.
ko eh, ni ukubiraba ingene imigenderanire y'ubufaransa n'ibyo bihugu biriko biramera Ah, aho muri ako gace hama umuntu agatora ibyigwa bimwe bimwe bishobora kwigwa ngaho ni ukuvuga ko hari ikintu kiriho kirahinduka kumbure ibyo bihugu byo muri ako karere birafiseyo abantu ubu munsi dusigaye bivuga bati ni kuko ibyo guma mu bufaransa gusa ku bufaransa gusa ntidushireho n'ibindi bihugu bashobora kuzana imitahe imitahe myinshi kuko ubu murazi ko hariho ubushinwa hariho uburusiya hariho irani hariho arabi sawudite hariho abantu Yego.
benshi ubu munsi bafite uburyo bariko barakoresha reka mbe ndageze aho ngo nibaza ko ako karere ntituratangara ntituraheza gutangara kuko hagiye kuboneka n'ibindi byinshi ndibaza bifatiye Nakome, ku- murakoze.
ku- ku ingene uburi- ubu- ubutegetsi buriko burahinduka ubu Eh, ngaruke kuri rumumba umuntu yota ishavu ku bufaransa kuri ivyo bihugu eh, vyahore bikoronijwe n'ubufaransa canke hariho n'uruhara rw'abo bategetsi uruhara u- urushira hehe rukuru ku biriko bitagenda neza muri afurika ni ubufaransa canke ni abategetsi bakorana n'ubufaransa bari muri ivyo bihugu
Eh, jewe ndibaza ko ata muntu yotandukanya cyane eh, aba bategetsi bo mu bihugu byakoreshejwe n'ubufaransa hamwe n'ubufaransa kuko ugiye kubiraba neza em, ubufaransa bwagumye bufise ukuboko gukomeye ku kuru- ku gutunganya politiki muri biriya bihugu nimba eh, twisunze ku bintu byinshi ku- eh, kurajya amakoro ntuzenya amasezerano ibihugu byakoranye amasezerano ibihugu by'ubufa- ntuzenya ibihugu byakoranyijwe n'ubufaransa byagiraniye na- n'ubufaransa i- inyuma yo- yo kubaho kwikurikira biragaragara ko ubufaransa rero bwari bufise ukuboko gukomeye mu bintu byose byo- mu itunganywa ry'ubutegetsi muri ibyo bihugu tutibagiye n'ifra- n'ifaranga tutibagiye n'ifaranga ifra- ifaranga sefa
Exactement. Um, hariho akaruzenya utuntu tubiri ngomba kuvuga hanyuma nce ngarukiriza ngaho ki- utwo turorero tuvuga ibintu byinshi Um, le perezida museveni narakurikiranye ibintu bimwe ariko aravuga ku bintu by'icuruzwa bya iranium muri niger Eh, yavuze ngo ikiro cya iranium muri niger abafaransa bakigura ibihumbi mirongo ibiri na kimwe by'amadolari hanyuma sinzi igihugu cyo muri aziya inzira ndakibanya ndakibagiye cyo muri aziya Lo- icyo kiro nyine cya iranium bakakigura ijana na mirongo ibiri menga na rimwe ry'amadolari eh, ry'amadolari urumva itandukanirizo y'ayo ba- y'ayo bagura ntuzenya y'ikiro bagura muri niger n'icyo bagura muri aziya ibihumbi ijana by'amadolari ni byinshi urumva ibyo bintu byose rero nibyo bigenda bika- bigatuntuza imitima abo banyagihugu kuko ubu i- inkuru zi- zirasakaye kubera interinete abantu barakurikirana ibintu biriko baragira hanyuma ibyo bintu byose ni akararo kamwe ntase ibyo bintu byose bigatuma rero eh, abo banyagihugu bo muri niger cyangwa muri burkina faso eh, bo mu bu- mu- mu- mu bindi bintu bigatuma bababara babona ko abafaransa babarenganije hanyuma abo bafaransa bakaca bakurana rero ni- ni- ni- n'amagu- na- n'indwara bashyizeho n'abategetsi bashyizeho kugira ngo banyunyuze ubutegetsi bw'ibyo bihugu Eh, nicyo gituma eh, na- namwe ndaba eh, i- i- inyuma ya kudeta muheraheze muheraheze eh, barafashe barafashe uwahoze ari minisitiri w'intwari yo hagati bariko baramukubita ubona bamushavuriye bamukubita bitya rero abajya abanyagihugu bakora shabasazi kugira ngo bakore ibintu nka biriya rero hari ikibazo gihari hagati y'ubutegetsi eh, bwabo eh, bushyigikiwe n'abafaransa ibyo ibyo bwakoze bitari byiza kuri icyo gihugu murakoze reka mbe nagejeje ngaho yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise abubakara nishimwe uratwumva abubakara uratwumva abubakara ntari ku murongo uh, niyitanga simon uratwumva alo niyitanga alo urihe uhamagaye urihe yego ugerageza ukaduza ijwi gato
ntacu ndi ndabyongera ufise ikibazo ufise icyumviro ushikirize ubinyarutse ushikirize
ndagira ngo ndagira ngo
ariko uwo kwegera cyane sinzi ntitwumva
kuko ntabwo mbona ko ntabwo mbona ko kwiduta nifuza wenda hari icyo ziri kwangiza uko mbibona ntabwo mbona ko hari icyo ziri kwangiza nk'uko hari n'imihoro hari umufaransa w'umwe mukuru wari udutegereje yavuze ko kuri we n'abagoma byaratsinze ahubwo byaratsinze kuko urebye mu makuru tutari kuba k'ubufaransa ahantu henshi bwagiye bukoroniza niho bwiganje niho bwiganje kandi rero kubera ko ubufaransa aho bwakoronije ntabwo hageze ntabwo bwigeze buvamo uburyo bukuru n'ikirenge bwashyizemo mu buryo bwari amasezerano no kubishyira ku mpapuro neza ku mpapuro gusa ariko ntibwigeze buvaho uburyo ngo bushyire niba batarakuyeho amafaranga yabo ntibakureho bimwe mu mabanki yabo n'ubundi n'igihe cy'uko babihashye rero iki cy'amakodota cyo ndabona ntabwo ntabwo ari ikintu gishya kandi nkurikije uko nka Paul Traore afata ubutegetsi ko yavuze bakurikiza uriya wo muri Burkina Faso mu nama mu Burkina yavuze ntabwo abo bantu benshi ibitekerezo baba bafite bazi bafite gahunda nzima ikurikije uko n'umuntu aba arimo arabyumva bafite gahunda nzima ku buryo nziza ko ni iby'agaciro cyane kuba hari abantu nibura bari kubona ko byari bibangana ku bwanyu rero muri make
byakabaye bigera n'ahandi ku bwanyu eh, muri make kudeta nta kibazo ziteye
ahantu kuri sitade nayo nta kibazo giteye wenda ikibazo cyakabaye babaye nabo bagira gukomereza mu murongo w'icyuzi igihugu cyari kimeze kuko urabona bore bagabukira nawe rero ikibazo gifite abatora ntibarengeje miliyoni miliyoni nk'irenga ntabwo igihugu ngo buri wese akabaye iki abaturage bari nko mu buzima nk'ubundi hejuru mu buzima murakoze tuvise na cyiza jean marie bukeye neza uratwumva alo jean marie ah jean marie ntatwumva alo ah ntatwumva ah nashaka ndabaze nashaka mbaze ah, pierre claver nsengiyumva kuri iki ciyumviro yariko aratanga n- niyitanga simon ngo ntabona ikibazo ku makudeta ku- ku bwiwe abona ko ibintu bitagenda neza nimba nabyumvise neza nta kibazo kinini afise ku makudeta niko mubibona
ivyo ni uko bishikirije ariko nibaza ko hariho uko ibintu biteza kugenda Eh, ni ukuvuga ko iyo hariho eh, mu ngendo ya demokarasi harabaho amatora hakabaho eh, ni- n'ibiringo Eh, ayo matora azarabera ko rero iyo umuntu yamaze gutorwa ngira abantu bogerageza bakarindira yuko igihe cyo kumuhindura kigera nimba boje mu matora hama bagatora uwundi vyoba vyiza mugabo ingendo yuko abantu umwe wese avuga ati kisi ndacemeye nca ngira iki ku nguvu iyo ni ingendo itoroshe eh, kandi atawukomera amashi kuko eh, ishobora guhi- gu- gutuma haba ibindi bintu byinshi cyane bibi ugasanga n'ibyari bisanzwe buganiriye abantu buvuganye neza bitumye ahubwo haba ishavu eh, ryinshi ugasanga n'uwo yakuwe nawe akiya ajya kwitegura kugira azosubire agaruke ibyo twabibonye mu gihugu nka santara afurike mu myaka yaheze bitwa ba david dako bitwa ba ange felix patase n'abandi ibyo rero n'ahandi no mu bindi bihugu nibaza ko ah, ivyo byo gushyigikira iyo ngendo si byo ahubwo ni ukuraba ikijyanye n'ingene abantu botwarwa neza botwara neza eh, ibikenewe byose bi- bi- ubu hakaba ubutungane hakaba eh, ko bagabura ibyo mu gihugu atawanje wangura atamwana n'ikinono kugira ngo abantu bose ibyo bintu ntibibeho ibyo rero ni ibintu byo kwiyamiriza cyane eh, si byiza Yego.
si byiza kabisa si- si inge- si ingendo y'u- y'ukwemera kuko eh, hariho uburyo bundi bwinshi bashobora ku- abantu bashobora Murakoze.
gukora ibibazo inyishu z'ibibazo batarinze ku- gukora ibi
Uh, Ildefonse Rumumba ijambo demokrasi abantu baryumva kwinshi uh, mu bice bitandukanye byo ku isi nibaza no muri Afrika uh, hari ababona ko demokrasi ari amatora gusa niko mubibona uh, canke harimwo no kuba hariho iyi ngendo ingendo n'ivyiyumviro no kubona kure no kubona amabanga umuntu aba ajejwe yo gutorera inyishu ibibazo abanyagihugu baba bafise ni amatora gusa
urakoze cyane kuri icyo kibazo muvuga mu menyeshamakuru ni n'ikibazo kigoye no kwishyura ariko ndaza kugerageza kumbure mu majambo make demokarasi si amatora gusa kuko demokarasi ni ubutegetsi buva mu banyagihugu ikibazo umuntu yakwibaza mbega abanyagihugu abo bantu bariko barato babahamagariye ngo haze havemo indongozi zabo mbega nibo bituza cyane nta nta mahitamwo menshi bafite babereka ati n'uyu cyangwa uyu mugabo kumbure bo bari bavuga ati iyo haba kanaka niho byari byiza mugabo n'ibyo neza mvuga mu itunganyo ya demokarasi hariho ibintu byinshi batarabye neza byari gutuma kumbure demokarasi iba nziza gusumbya nicyo gituma rero ugiye kuraba ugiye kuraba abatware beza abategetsi beza ni abategetsi bakunda abo barongora udafise urukundo udafise ubuntu udafise ukuri muri wewe udafise gutunganiriza abantu uba uri umuntu utemerewe kurongora abandi ariko mbega nuko bimeze mbega izo kiritere z'abarongozi badushyira imbere ngo tubatore ibyo bisabwa kuba umurongozi barabifise icyo ni ikibazo twese twakwibaza hanyuma tukiha inyishu imana ibampera umugisha
dufise Julius King ku murongo uratwumva Julius uratwumva Halo Halo Julius uratwumva
Yego urihe
Zambia ufise ikibazo cyiyumvira ubishikirize
ikibazo nshikiriza mugishikirize hari abantu bariko bavuguza ugwama inyuma wo kwigirayo
okay
mushikirize icyiyumviro turamutaye ku murongo wa telefone radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku makudeta yasubiye kuba ndanse ku mugabane wa Afrika nyuma yuko hari habaye agahengwe mu kiringo c'imyaka itari mike bivuye ku ngendo ya demokrasi yari yibonekeje mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika abatumire ni Pierre Claver Nsengiyumva muhinga muri politique na Ildefonse Lumumba umuvuga butumwa kongera akaba akurikiranira hafi politique bompe ari Bujumbura mu Burundi Uh, nze kuri Pierre Claver Nsengiyumva no umuntu yitegereje abanyagihugu muri Afrika muri ivyo bibazo vyose mwariko muravuga bafise haba ku ntwaro z'abasirikare cyangwa intwaro z'abasivile boba bafatiwe bafatiwe hagati y'izo mpande zibiri ibyo no kwita mu gifaransa uh, entre le marteau et l'enclume isaganirizo none riri hehe kuri abo banyagihugu ibyo vyumviro mwariko mubavuga ivyifuzo baba bafise n'ishavu bafise kubona babona ko badatunganirizwa n'izo mpande zose iherezo niri
eh murakoze nagomba mbere yo kucishura mbanze ngaruke gato ku cyo mugenzi wanjye ariko aravuga umushinga nawe rumumba kijyanye n'uburongozi nibaza ko abantu hariho icyo bakwiye kumva muri demokarasi demokarasi bavuga yuko ari intwaro twavuga gute iva mu bantu ikorera abantu kandi ku nyungu z'abantu bayishyizeho mugabo mu by'ukuri turazi yuko niko bivugwa ariko siko bigenda ahantu hose muri afurika turazi ko hariho ibibazo bijyanye n'ubutunzi cyane cyane bitumwa n'uko hatatunganirwa neza imigambi gushyika ku iterambere neza hanyuma n'iyo bintu byabonetse abantu ntibabigabure ngo baronke bose baronke inyungu nagomba rero mvuge nyarutsa ko demokarasi isaba ko haba ibintu bitatu biba biriko biraba kandi byunganirana ni ukuvuga yuko intwaro haba hariho abarongozi hakaba hariho n'abashyiraho amategeko cyangwa inzego zimwe zimwe abantu bitura kugira ngo bashikirize ibyo bibabahiye hanyuma hakabaho rero n'ubutungane urwego rw'ubutungane rero navuga ko muri afurika ibi bintu kenshi ntibakunda kubiha agaciro kabereye ku buryo iyo abantu rero bamerewe nabi batagishobora kurondera inzego ngo zibatunganirize agasanga n'izo nzego zindi nka mu nama nshingamateka zaho cyangwa intego z'amateka ntiziko zirakora uko zari gukora bagasanga barenganijwe bagasanga mu butungane hari ibibazo abantu rero kenshi icyo twihenda ko ni uko n'abo basirikare bumva nabo nyine ibyo bintu birageraho bibakoraho bibakoraho kuko baba bafite inshuti izo nshuti zikabidogera bakavugana hanyuma ugasanga rero mbere byabaye ibyo bintu birabaye rero si ukuvuga ko abanyagihugu bifuza mu kudeta ahubwo bifuza ikintu cyo worohereza bazanira inyishu z'ibibazo barimo bivuga rero yuko yoba abo basoda cyangwa bagira amakudeta cyangwa hakaba n'abandi ubwo bose maze iyo atari ibyo hariho mbere n'abafata ibigwanisho bakagereka kugira barwanye intwaro ziba ziri mu gihugu cyabo bivuga rero yuko ikibazo ni uko tubona inyishu abantu bitorera mugabo ni ukuraba gusubira ku muzi ukaraba ikibituma ni iki ikibituma rero hariho kudatunganirizwa kumbure hariho mbere n'akarenganyo baba babona yuko ibihugu byabo biri kubibashyiramo bivanye n'inyungu z'ibindi bihugu bya rutura ariko bararondera ikindi ni uko abantu muheraheze igihugu kimwe bavuze igihugu kimwe bakavuga ngo ubufaransa si ukuvuga ngo ni ubufaransa ni ukuvuga ibihugu rutura byose ajya birafise aho bihurira kugira ngo byumvikane ku nyungu kimwe kimwe kibona kuri icyo gihugu cyangwa icyo kirekera ikindi kugira ikindi kirekera ahandi bivuga rero yuko abantu bakwiye kubimenya ko hatabaye intwaro nziza habaho ibintu byinshi bibi bishobora kuba harimo n'ibyo bintu nyine byo guhirika inzego gukuraho ubutegetsi n'ibindi ku murongo wa telefone dufite miko gisa uratwumva mico gisa mico gisa uratwumva mirongo ya telefone ndabumva ndabumva uhamagaye urihe
ndabumva urihe
Ah, ndi mu gihugu cy'u rwanda ufite ikibazo ubaza n'icyiyumviro ubishikirize ni
Ah, icyo mbaza uyero ndabumva aha turamutaye ku murongo imirongo ntikirakora neza twihanganire radiyo ijwi rya amerika i washington dc Pierre claver nsengiyumva yari avuga ko abanyagihugu baba barindiye uruhande ruzobuzuriza rukabazanira ibyo baba bifuza ko byorangurwa Ildefonse rumumba ninde muri izo mpande zibiri ko mwari ko muravuga ko bose bakorera inyungu zabo badakorera inyungu z'abanyagihugu ni uruhe ruhande ruzoshobora kuzuriza abo bantu ruzova he
murakoze ku bw'icyo kibazo nta uruhande ruzo kuzuriza abantu ni abo banyagihugu bazo kwironderera ubutegetsi bubabereye ni ibyo ubona rero amakudeta yadutse hirya no hino n'ibihugu bitarashikamwo ibyo bintu by'amakudeta cyangwa ibyo bita amarevolisiyo mu myaka mikeya bizoteba bishikemo kuko ugiye kuraba nk'uko claver yabivuze ukuntu abanyagihugu bashavuriye abarongozi babo biciye ukuntu batabatunganiriza biciye mu kuntu bakenye batabona ubutegetsi buri ko barabatorera inyinshi y'ibibazo byabo ibyo bintu rero nibyo bizovamwo ibyo bita amarevolisiyo dari sitware muri kahise byagiye biraba abantu baratora uburongozi cyangwa bakemera uburongozi bakarindira ko ubwo burongozi bugira icyo bubamariye inyishyu itabonetse ni nka kujya kw'amazi iyo wayazibiye aricira inzira rero njyewe numva n'ubwira abarongozi abantu bagejwe gutunganyiriza abanyagihugu ku nyungu zabo ku nyungu zabo ntibatunganiriza abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bazorondera ukuntu barondera bazobatunganiriza mu nzira z'amakudeta cyangwa mu nzira zindi
murakoze cedro beni habumukiza uri ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane uduhamagaye urihe
ndi hano nayirobi ufite ikibazo ubaza abatumire icyumviro ushikiriza ubishikirize
nawe mfite icyumviro ngomba gushikiriza
mugishikirize ano makudeta amaze igihe aba muri afurika rero ndabona kenshi biba bishyika ku mpamvu z'abayobozi b'ibihugu baba badashaka kurekura ubutegetsi kuko ndavuga nk'akarorero nk'iki kintu cyabaye kibaye muri muri gabo gabo ni ukuvuga imyaka ni myinshi perezida nawe agiye kwiyongera iyindi manda ibyo rero kugira ngo bibe hamwe na hamwe genda ashyigikira igisirikare kiba cyabikoze kuko haba hari itegeko nshinga ry'igihugu umuperezida akarangiza manda ze yamara akajya kwiyongeza n'iyindi wumva biba abahonyura amategeko rero nkavuga kugira ngo kudeta ibe nk'uko haba hari impamvu zavuwe ku muyobozi kuko mu gihe ibintu byakomeza gutyo ndumva muri afurika ntacyo tuzoshikagwa kenshi bajya bavuga ni bya bihugu by'abakoroni nibyo biri gutuma ibintu biba ariko batarabye neza neza aho ikibazo cyavuye kuri ikibazo mba mbona ko kiva hagati muri twebwe nyine twebwe nyine abanyafurika gushaka kwikunda gukunda ubuyobozi kudashaka kumviriza bagenzi bacu aho niho injyane z'amakudeta zishingiye murakoze
murakoze cyane cyari icyo cyumviro nari mfite ndabashimiye alexi tunezerwe aratwakuye alexi uratwumva
ndabumva neza uhamagaye urihe
bongewe kuri iki kibazo cy'ayo makudeta arimo yisubiramo cyane cyane mu burengerazuba bwa afurika uko mbibona icya mbere mbona ari imbaraga z'uburusiya zirimo zigaragaza muri afurika cyane cyane ugasanga nyirizati zo guhangana k'uburusiya n'abo mu burengerazuba bw'isi ariko kandi ngewe ku ruhande rwanjye nkabishima kubera yuko usanga abo bategetsi bumva bagomba kugundira ubutegetsi kenshi na kenshi usanga ibi bihugu byari byarakoronije afurika bo biragenda bikabaha ukuntu babaho mu buzima buhenze bo n'imiryango yabo gusa ariko ugasanga abaturage bo hasi aribo bagakwiye gutezwa imbere ugasanga bakomeje gukena cyane kandi ibihugu byabo bifite umutungo kamere bakwiye gutuma baba hari abantu bakize si ubwo rero ngewe ko mbibona nkavuga inti impinduka kuko zari zikwiye afurika yabonye ubwigenge ariko nk'uko tubibona twe tubona bwari ubwigenge busa nk'abaringa tukavuga ko byibuze ubu ngubu aribwo afurika yaba igiye kubona yenda ubwigenge binyuze muri guhangana k'uburengerazuba n'uburusiya n'abambari babyo kuri buri ruhande nubwo nabyo tutaza kuvuga yuko ijana ku ijana bikemuye ikibazo impamvu mvuga ko ijana ku ijana bidakemuye ikibazo turashaka kuvuga ngo bamwe ntibagende ariko n'ubundi ntabwo uko mbibona ntabwo dusigaye ari twe twifite kuko ntabwo mpamya ko izi kudeta zirimo ziba kubera abanyafurika gusa ijana ku ijana n'ubundi birimo biraba uko mbibona birimo biraba kuko hari izindi mbaraga zirimo zituruka inyuma zikatubwira ngo mukore biriya mukore birakorera natwe inyungu tubifitemo kandi ntabwo mpamya ko izi kureta twabonye iza muri mari gineya burkina faso ngaho niger na gabo yiyongeyeho wenda hari n'ahandi tuzazumva ntabwo mpamya ko muheraheze ku butegetsi ari ugupfa kumwirika byoroshye ubwo rero nkavuga inti igisigaye ni ukureba ngo ese aba bagiyeho bo ubwabo aho ntibazaba nka nka za ngero zindi twabonye batangiye nabo bavugana amakaka n'amashagaga bavuga bati tugomba kwibohora tugomba kwibohora nabo nyuma bikazarangira bibaye nk'iby'abandi murakoze nicyo twasigara tega murakoze ndabashimiye Eh, tu- yego ubu naho dufise ishimwe ive mutima urat- uratwumva
ndabumva neza ijwi rya amerika utumbereye he
mbomereye mu burasirazuba bwa kongo mu mujyi wa goma ikibazo Eh, umurwa mukuru w'intara eh, ya kivu y'amajyaruguru ikibazo iciyumviro mubishikirize
Eh, nyine ku bijyanye n'amakudeta eh, turabona yuko haza haciyemo eh, imyaka myinshi amakudeta asa nk'aho yagabanutse eh, kuri uyu mugabane ariko tukabona muri ibi bihe bibaye eh, agenda nyine buri munsi ku wundi amakudeta agenda yiyongera ariko eh, mu myumvire yanjye eh, bijyanye na- natwe nyine abanyafurika kuko twari twaragiye nyine mu bihugu biriya bihugu du- bi- byita da- bihatse ibindi nyine ari byo by'uburayi Eh, bikaba bikaba nyine ari ibihugu byagiye bidufata nk'aho turu- eh, turi udusambu twabo nyine twa tundi bakora ibyo bishakiye bagasarura uko bishakiye Eh, urabona abaperezida bahozeho bari barabashizeho nyine aribo bagiye babashira ku butegetsi barimo basaza noneho kwa gusaza bagiye babakorera mu nyungu zabo bwite twebwe abaturage nta kintu batugezaho ni ukuvuga eh, urwaruka ariyo generasiyo urubyiruko eh, muri ibi bihe rufite imitekerereze itandukanye na ziriya nsaza zagiye ziyobora zishinzweho na biriya bihugu Eh, urwaruka rero ahanini ariyo jenese nyine urubyiruko ruri hanini mu gisirikare unarebye n'abantu bari kugenda bakora amakudeta ni abantu bakiri aba- aba- abasore ntabwo ari abantu bakuze nka ba tarawore eh, ugeze za hariya za mari uriya afite hafi imyaka mirongo itanu urumva ni abantu bagifite amaraso ashushe bagifite imyumvire y'u- y'abantu bakiri bato batari ba bandi bagiye bigira hanze bagakurira iyo ngyo bakaba bazi yuko batabaho badaku- ba- ba- Mu- badafitwe na bariya nyine murakoze badutonije.
yego Eh, eh, niyo mpamvu ubona muri ibi bihe kudeta ndabona zira- zirakomeza ahanini cyane mu bihugu bivuga u- igifaransa zakoronijwe n'abafaransa muri afurika habaye ibihugu byinshi byakoronije ariko abafaransa bo bagiye bakoroniza barahadindije cyane ni ukuvuga Murakoze.
baragiye ba- bahagira bugwate ku buryo ki umuturage nyawe eh, gakondo eh, ubutaka nyine ari ubutaka bw'igihugu Ndabashimiye.
cye, nta kintu nta n'umusaruro n'umwe yigeze a- abona muri bwa butaka cyangwa se abonekwe igihugu icyo ari cyo kimumariye Tura- turabashimiye Ariko kubona wa mutungo kamere ibintu byose abo ba- ba- bamatse ibihugu aribo batwara ubutu- ubutunzi bwose buri muri cya gihugu Ndabashimiye.
Abaturage bagasigara Murakoze.
aho ngaho Yego.
nta kamaro Na- ndabashimiye Eh, ari ariko ishimwe abongereza baragerageza eh, hakabaho nyine bya bindi byo by'ibi- imi- imikoranire itanga inyungu kuri ba bandi ibihugu bagiye bakoroniza urabona muri afurika ibihugu bivuga icyongereza za kenya za murakoze ndabashimiye ari ishimwe ive mutima Ah, ishimwe hari ikintu yariko aravuga ngo nk'abakiri bato ngo bafise ivyiyumviro bitandukanye ah, n'abakurambere bari mu- muri abo bategetsi Ah, niko mubibona ah, rumumba
Em,
ego birafise eh, uruhande rumwe harimo ukuri eh, kuko burya ugiye kuraba nka nk'uyu muperezida wo muri ntuzanya wo muri burkina faso ni muto eh, n'uriya wo muri mari aracari muto
uyu wo muri nigeria asa n'ukuze gatoya mu gifaransa niba bavuga ngo la ngo ngo la ngo ngo ngo la valeur d'un homme ntijyanye n'imyaka y'umuntu nka hano mu burundi baguha agasoro gafite imyaka mirongo ibiri n'icyenda mirongo irindwi n'umunani ariko bari bafite ibyumviro birengeye ibyaba abantu bafite imyaka mirongo itanu rero bijyana n'umutima w'umuntu hariho abantu bakuze turetse bajya abo bakiri abasore bafite ibyumviro byiza ariko hariho n'abakuze bafite ibyumviro byiza sinibaza rero ko ibyo byoba bivana n'imyaka ibyiyumviro by'umuntu bivana n'imyaka bivana n'umutima wiwe murakoze bavuga ko ubuyobozi umuntu yitegereje mu bihugu byinshi muri afurika bushingiye ku nyungu z'abanyapolitiki baba bari ku butegetsi ku nyungu zabo bwite inyungu z'imiryango yabo intara zabo n'ubwoko iyo ntumbero ibandanije haba intwaro z'abasirikare cyangwa z'abasivire si ikintu nacyo nyine kizoguma kigira ingaruka mbi ku byerekeye intwaro muri afurika apiyeri karavense nk'iyumva
ibi rero ndabino bivuga mfatiye ku ego ibintu bivuga mfatiye ku burorero bwinshi nk'ibiba ahandi ahandi ni ukuvuga ahatari muri afurika cyane cyane dufatiye nko mu bihugu bya rutura cyangwa hamwe hamwe nko muri aziya aho ubutunzi bugabugwa bugabugwa na ba nyenebwo aho hariho ibikorwa bikorwa ugasanga n'udakora mbere baramugera baramushikira bakamuha nawe nyine ikintu kimubeshaho ibyo rero bivuga ko igihe cyose abantu baba barongoye abandi ni ukugira babatunganirize kugira ngo icyo abantu bakeneye bakironke ni ukuvuga ko rero inyungu iyo itabaye rusange ikaba iy'umuntu umwe cyangwa iy'umuryango umwe cyangwa iy'akagwi gato ni ukuvuga icyo gihe mbere izo ngorane ni uko abantu bazibonera kure mugabo no muri uwo muryango hashobora kuba nk'ingorane umwe akavuga ati jewe sinaronse nk'ibyo ujya yaronse kandi aba ari abaronse mugabo rero igihe hariho ukuntu abantu bumva ko bakumiriwe ko atacyo bafise atacyo baronka batagira ijambo batagira mbere n'icyo boterera kugira cyumvirizwe abantu bagikurikize wawe rero urumva yuko biba byamaze kurenga aho umuntu umurindira yuko akora ibintu biroranye nk'uko wiyumvira nibaza rero ko afurika intumbero ari imwe dukwiye gufata bakwiye gufata abarongozi niyo ukumviriza ibibazo by'abantu barongoye ni n'iyo kuraba ibibazo nyamukuru bafise byerekeye ubutunzi byerekeye kwishyira no kwizana bakabivugana bakabiraba ingene bashobora kubitorera igisho ni ukuri birababaje ingene nariko ndibaza mu kanya bagabura afurika isi bayigabura muri igihumbi n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu hariya i berlin ukaraba ibyabaye imyaka yaciye ni hafi ijana na mirongo itatu n'umunani gutyo ukiyumvira mbega inyungu yabaye iyihe icyahindutse n'igiki kubwishe igihe bavuga ngo bararonse indepandanse ibihugu byinshi bizi ko turavuga byose ni mu myaka mirongo itandatu itanguye niho indepandanse byayironse mugabo inyungu yabaye iyihe kuri ibyo bihugu ko mbona haguma uruhagarara haguma imyaka mirongo ibiri bihanganye ni mirongo itatu ubwo bigasubira bigakoroka hasi byose bikagenda nabi hakaba intambara hakaba gukumirana hakaba ibyo byose impunzi ibiki ibyo byose bikaba bibera muri afurika none afurika ntacyo yokwigira kuri abo nyine bakorana abo nyine bashyigikira imigambi y'iterambere abo bose bari mu ibanki y'isi yose abo bose ibyo bihugu bikomeye biri mu kiga cy'isi yose mbere ni kuki batoshobora kujya hamwe ngo bige barabe imigambi ibereye bo guporora cyangwa bo kwigira kuri abo bantu kugira bamenye ibitera imbere ibihugu bitera imbere nyine bigenda ingene biba byakoze rero ni ukuvuga ko intambara zizokwama ziri ihu kuko abantu niko nabitangwe ndabivuga badatunganirijwe ni ukuri ibintu biragorana cyane murakoze ku murongo wa telefone dufite odiri ndayishimiye uratwumva
yego ndabumva cyane uduteye akamuri he
ndabateye akambo ndi Nairobi muri kenya ikibazo icyiyumviro mubishikirize
Yo, ni kuvuga icyiyumviro cyanjye nashaka gushikiriza ni ku byerekeye amakudeta yasaze ngaha muri afurika
mugishikirize
yego ni ukuvuga tugiye kubiraba ibihugu byakoronijwe n'abantu bavuga ururimi rw'igifaransa guhera twikukira gusa n'ino za kuko ata kintu na kimwe bigeze batumarira mu ibihugu by'igifaransa ko je nk'aho mperereye muri kenya ndiko ndabaraba hari diferanse hagati y'abantu ba- bavuga ururimi rw'icongereza n'ururimi rw'igifaransa twebwe uhereye ku gihe twikukira mu mirongo itandatu na kabiri nta kintu kiboneka bigeze batumarira mu burundi nta kintu kiboneka bigeze bazana ngo bavuga ngo barubatse yaba amahendesi yaba amabarabara umva byagiye gukorwa mu nyuma noneho merere ndamaze kubona twebwe harimo n'akantu ko kuryanisha abarundi mu bisanzwe ugiye kureba no muri gabo bakoreshejwe n'abafaransa kandi ugiye kubiraba nta n'ikindi kintu bigeze bazana atari ukujyanisha abarundi atari ukujyanisha iyo hantu niyo mpamvu izi ntwaro za gisirikare ubona zigomba zikubita amakudeta ikibabaje rero ni kimwe ni uko naho bokubita mu makudeta abantu twabona abasirikare n'abapolisi nta na- na- na- nta kigo byigera biduha n'abaza bishi- bamara ku imyaka bigombeye ni ukuvuga nta politike zo guteza imbere ibihugu bafise murakoze ate eh, sinzi ko noba ndaheza nuko mwaba muranyongera akanya Be- muheraheze cyane mu- mu- munsi y'umunota
ego ndibaza ikintu abajene nobahanura cane cane urwaruka urubyiruko nka twebwe nuko twogira imigambi ya twebwe tuka cane cane bakaduha ijambo mu nzego z'igihugu kuko baramaze kubona ko urwaruka iyo rugerageje kuja muri politiki bagwita abagumuzi bagerageje kwinjira muri politiki bagwita abantu batubaha batubwira ngo nitwe burundi bw'ejo ngo nitwe tunosobanutse igihugu mugabo ntabyo tubona nta mwizero dufise murakoze ukuvuga rero abantu ba- ni uko twokwirwa twokwirwa kwiza intwaro z'abantu bavuye mu gifaransa kuko na twebwe aho duherereye leta zunze ubumwe za amerika zaratuhenze hari ibintu bataradukora amapasiporo yacu aguri muri ambasade ko ibintu bya korona na ntuzeye na- na za korona na trump yatuzibiye ndabashimiye cyane murakoze Eh, turasaba ko nicyo kibazo mwocigaho amerika natwe ika- ikagira icyo gifashije muzamugoze cyane ndabashimiye
saba murakoze namwe
Eh, rumumba kuri ibi avuze odiri ndayishimiye yavuze ko hariho igihushane umuntu yitegereje ibihugu byakoronijwe n'ubwongereza n'ubufaransa icyo gihushane cyoba ki- ki- kiva kuki
Em, icyo gihushanyo nanjye ndakibona kandi rwose mugabo nibaza ko abongereza eh, abongereza n'abantu mbona ba- ba- bazi ubwenge em, bafise novuga ngo bose barabitegekanya nicyo gituma ubona eh, nta n'amakudeta ari mu bihugu eh, byakoronijwe na- n'abongereza ariko ugiye kuraba dore, eh, mu- mu- mu rundi ruhande abafaransa eh, abafaransa barafite ikintu cy'ubwibone icyo twita arogance kutanyegeza imigambi yabo cyane eh, canke kutagira ibiharuro bwo kubona ko ibyo bashaka bazobishika ko atangorane rero burya iyo ugomba gukora ikintu urabanza kuraba ati mbega iki kintu kirakunda cyangwa ntigikunda mbega ninajye kura gutya bizogenda gute mu myaka ingahe mu myaka ingahe jewe nibaza rero ko eh, abafaransa bashobora kuba bafite icyo kibazo eh, hariho n'abavuga ko par exemple ibyo bita a- a- a- les multinationales bo baba bari pro gourmand mu gushaka gutwara ibintu Bikwegera ko cane.
Ntihagire ico bas- ntagire icyo basigira afurika n'ibyo barabivuga rero eh, byoba byiza burya iyo ugomba abarundi baraca umugani ngo iyo ukomye ngo itama ritamira ntiriguhe ngo rirakoma induru ntiwumva donc n'ibyo bibazo biri ku biraba cyane cyane bivuye kuri kuri ibyo bibazo byose abafaransa bagomba kumbure gutwara byinshi ntagire icyo basigiye na afurika gereza nibaza ko atari ko bameze cyane murakoze murakoze ndabashimiye nawe Pierre Claver uh, Nsengiyumva uh, kuba umuntu arekera araba nk'aya makudeta ariko araba y'igisirikare usanga bari mu mabarabara buzuye akamwemwe ari abantu bakiri bato uh, mwi- sinzi umuntu yigeze kuvuga ko abakiri bato batabana kumwe ibintu uh, n'abarutse mu myaka irangiye kumbure kubera internet yabuguruye cyane imitwe ni izihe mpamvu zituma abo bakiri bato bicwa n'akamwemwe ku basirikare kandi abasirikare umuntu yitegereje atakinini bahindura
ego murakoze icyo kibazo kirakomeye cyane kuko urabye ingene abantu bakoma amashyi iyo intwaro zihindutse rimwe rimwe uriyumvira uti mbega aba bantu bari bamaze iki gihe cyose bababaye ku buryo bari babuze aho babivugira ni ukuvuga ko sinonavuga yuko iryo shavu baba bafise riba ryarabatumye gahinda iyo icyo kintu kibaye sinovuga ngo iryo shavu ntizosubira kuba kuko n'ubundi abo bantu batabatwaye neza abo bandi baba batoye bazosubira bagira ako gahinda nicyo gituma navuze nti ishavu kenshi urisanga mu bakiri bato mu bakiri bato kuko bararaba bakavuga bati mbega ubwo turafise kazo turafise natwe icyo tuzoshika ko mu buzima bwacu bakabona harugaye bakabona ntibagira aho bavugira bakabona uwo yabwiye wese nta nyishu abaha bakumva rero uwo ari we wese bomwisunga cyangwa bomwinginga ngo abakure ko uwo muzigo rero nibaza ko aha tubahagabire cyane ariko kuko bibaye gutya ni ukuvuga ko ubuzima bw'igihugu buca butangura kujyamo bwose ibintu bya gisirikare bimaze kurya ibya gisirikare rero rimwe rimwe usanga bidahura rwose n'ibya demokarasi kuko hari iby'umutekano abantu bashyira imbere ugasanga nkumbure nk'ibyerekeye iby'ubutunzi ntibabirabya ugasanga ba bandi bakiri bato basubiye kandi kuze gutakaza ibyizigiro bari baronse ubwa mbere aho byahinduka ariko byose bifatiye kumenya yuko inzego zikwiye zikora neza zikorana n'abanyagihugu zibakorera kugira ngo ibintu bigende neza murakoze mu kurangiza mu kanya gatoyi rumumba na rwanda babaze ni irihe ni kahe kazozare mubona muri afurika muri ko muritegereza ibyo biguma biba kudeta zigenda zikagaruka intwaro za demokarasi zigerageza ntihagire aho zishika ntizuzuriza abanyagihugu itahirizo ni irihe muri make
itahirizo ni uko hariho ibintu byinshi biriko birahinduka muri afurika kandi bitegerezwa guhinduka muri afurika kubw'inyungu z'abanyafurika urabona ubu kera hari buroke y'abadezokidanto mu binyarutse muri make abakoronije kera ariko ubu hatanguye kuza abarusiya abashinwa abaturike bafite nayo ibyo bapopoza ibihugu bya afurika rero numva afurika ifite amahitamo menshi kandi ibyo mbona bizogirira inyungu abanyafurika mu myaka iri imbere murakoze murakoze ndabashimiye barabatumire Pierre Claver Nsengiyumva umuhinga muri politiki akaba yaranonosoye n'ibyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara na Ildefonse Lumumba umuvugabutumwa akongera akaba akurikiranira hafi politiki ku isi no muri afurika no mu karere bombi bari bujumbura mu burundi twari ko turavuga ku makudeta yasubiye kuba ndanse ku mugabane wa afurika nyuma y'uko hari habaye agahengwe mu kiringo cy'imyaka itari mike bivuye ku ngendo ya demokarasi yari yibonekeje mu bihugu bitari bike byo muri afurika ndabashimye rero batumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ndabaseze ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurindira ibiganiro bikurikira mwese ndabifurije gutunganirwa